lady of song one star saga ooo <laughs> this one na play lady of song you wan start to dey do saga <laughs> o oh, but no be small thing o lady of song you wan start to dey do saga <laughs> you be superstar o abeg mona share this video go give lady of song lady of song arrive who call this a disturb lady or song again arrive disturb a lady or lady or song abeg this saga wey i see yesterday wey i see your voice record abeg abeg make that one no go be you o oh. lady or song abeg make that one no go be you o oh. i don wan hear say you start saga o oh. saga no fit you o as your dey rain dey go so carry on with your rain o. <laughs> Lady of song lao iwa ido yawe. A saga no ask when now ma clear. You, you don't get big name oh. <laughs> you don't get big name lady of song. Sister Adokpayi you don get big name o oh. no be now you wan start saga o oh. no be now you wan start saga say fav uh, eh, favourite goal good morning yeah good morning my sister god bless you see eh, eh lady of song no be now you wan start saga o oh. you don get you don get enough fans you don get enough followers people don like you any star wey dem no dey make sure im name or no dey talk no be real star woman star the vener lady of song a star na gị gụgụ a na-enweghị star nọ ọkwa na wa atie bụ n'uwe mara na ọgbi na n'uwe lady of song no go dey reply go dey form one go dey put person for middle because you na peacemaker you na peacemaker o oh, better peacemaker you know say na you settle enogi and uh, eddie murphy and the way their saga hot reach you still fit settle them so there's nothing wey person go do you now wey be say you yourself you no know, fit be here abeg una share this video go give lady osong lady osong abeg i no wan hear say you start saga o oh. e go too sweet o oh. <laughs> lady osong say na old video wey she do no be new video ah maybe because i see one video wey dey play yesterday wey atiti dey play yesterday i dey see say dey mention lady of song lady of song dey talk so uh, lady of song abeg o your name don large o no let dem go draw you go where you no suppose go o so you also be lead saga for people wey need saga you know see say my comedy saga wey i start so that comedy saga dey grow dey come o that comedy saga eh, e get branch that my comedy saga get branch i wan try make sure say i land that that comedy saga you understand me so so today i suppose do my makeup artist to my makeup today why i no do makeup today because of the video wey i hear about lady osun yesterday when i dey hear that lady osun na i say ah lady osun gan oh, ohin aswe saga yi me ma understand ohin aswe saga so my one of my followers don dey tell me here say say na old video so say na old video so i pray make e be old video -huh. make go be new video lady of song la all oh, in yan i pray make because a saga don just put am for saga at all because uh, a saga man dey fit well eh, lady of song i know say if you wan do saga eh, you go fit sabi do saga well well because a saga waruwe gbe e dey inside your dna saga dey inside your dna o oh, lady of song but abeg dey say e get where person name dey big reach you call their voice or kind things get where person name dey big reach you come dey avoid some kind things you understand me so so abeg as you and uh, monica be if you and monica don dey play one day una go settle as i say lady or song you don dey settle people There is nothing wey make you make, wey go make you and uh, monica no settle iyeki one of the whole universe who are must to settle if una dey look iyeki na iyeki don change well well but now dey use the eye wey na first take dey look iyeki before take dey look iyeki na iyeki don change Here cannot be like those women those days. Woman said, no, that woman, she is pure, repent, repented. He, he, he, he pass repented Boko Haram. She pass, you know me say, if you don't see her time, no, if you see Nakuna, oh, but for her, that woman don't change. See, na old, na old video about two years ago. No be the, na old video. Okay, say na old video. Sure, okay, no problem. But I pray make it be old video because when I see that video yesterday, I surprised. That's it. eh? Lady Osong one star saga. Lady Osong one star saga. The thing, eh? I lost sleep yesterday night. That's it. eh? Lady Osong, who we has saga? I beg you. And we don't want here. Me na your big followers. Not be only me want be your followers. So you get many, many followers. We like you. We love you. So if they come here say they do saga, it e not too make sense. Lady Osong, it e not too make sense. So I beg, all of now where they insult Lady Osong, I beg, man, I know they insult that woman again that woman don try the only benin woman wey i dey respect that woman don try e don try from nowhere she just come out see as as her music dey dey dey scatter everywhere the way i dey respect that woman so i dey respect esosaef that sosaef that girl another another bad girl gay sosaef again eh mo na wan comot that girl that girl another bad girl esosaef that girl that girl too much o esosaef esosaef you too much o oh. your voice the way you dey sing i dey respect you no be lie you be real woman wey be say music dey inside your body the way music dey style dokpayi body if you look at style dokpayi music e dey make people dey get joy if you look at social health music e dey make people dey get joy so those kind of people people come come out dey insult them i no feel happy like that i no feel happy abeg esther dokpayi and and uh, eh, iyeki dem must settle dem must say to anybody wey dey inside dat matter we die anybody wey dey inside dat matter wey no let Sister idokpayi and eh, lady monica settle eh not be small matter o sister idokpayi you and monica must settle emeka wasiligberi monica like you you like monica monica no be orionba e dey hear me so monica no be orionba and people wey we know orionba for this for this um, for this live video we know orionba for this europe so monica orionba so there's nothing wey you and monica no take settle una must settle any man or woman wey stand say monica uh, eh, lady, uh, eh, lady or son no settle the person you know nwo ya mu no ran nwo ya mu no ran no be lie dey tell you nwe oya oh, mu no ran eh? because lady or son na people na people's choice monica na people's choice monica everybody like am lady or son everybody like am if you look people wey no like monica na people wey dey jealous monica look people wey no like monica wey riyan e i mean the jealous eh people wey dey wey dey jealous monica na those people dey insult monica wey riyan na ẹgbẹ̀rún e wey monica yà wey saga gbéra ni monica no dey do saga again for now you don dey see say the woman don e don repent finish that woman don repent well i mean i don dey use na see am before me come dey support monica I see am say she don repent i repent in e a e no be like all those uh, the law law wey dey wey dey pre ten d lolo wey dey pretend you know you see lolo still dey pretend till today evera lororo na everyday update update omulaja mumu update wey ga any man wey gbenye ya repent and i will continue to make up vera vera yeah, continue, i will continue to make up you no be lie tomorrow will, tomorrow will start another make up again say people like monica well well yes na people like monica well well that make you see say if monica talk one thing the whole social media will cast if monica talk one thing your social media go cast wọn say no be ẹni náà fẹ́ kó wa pause ẹni náà fẹ́ kó wa wọ ọrẹ it's too much here kí anywhere you dey respect you eh you too much o oh. you too much you dey do your thing dey go dey do your thing dey go so far emani eh, wa saga we wa sinya eh people dey wey go fight for you people dey wey go fight you know if this life a person don too do good you come dey see people wey dey fight for am for back so when we benuwe beje rie sadokpa ibeje sadokpa yi benuwe beje rie mahia bi agbina nuwe bi yeke so abeg sister dokpayi abeg make you no start saga o abeg no start saga that saga no start am no start am abeg he say i i love monica so much anywhere she go i go nothing do her you see ah people too love monica ẹ má love monica gbé ẹ má love monica gbé má tata mu wa people too go love monica i no know why people already sacrifice for monica monica i no know people already sacrifice for am so woman like that, she's an a celebrity so woman woman wey be say people don dey like dey love dey do everything to make sure say e be their mentor she's a celebrity That kind of woman she's a celebrity so i no see any way wey i call dey fall her hand dey call dey use him name anybody wey dey use him name dey do anything wen you climb if vera vera o no climb and the climbing no climb ogozuo no ogozuo oge ogozuo vera o ni ewe ogozuo alo elafi eh, eh, na emi eh, na na we agogo na le lozu owe mi prayer ma dey pray for us lare owe ni aya bio ni aya bio zuo yen bio ji ma se prayer we ma pa pray give us osumo that you say ni aya bio zuo yen bio ji ma se evera ozuo lare na wa no me Vera, my gozuo Vera ki eh if you call you know them abel ni vieta mame if you call you know them abel ni vieta mame so no me Vera, you go know say evere a ọzụọ n'ihi eru na na-agbọ na-abịa ọzụọ ọwa n'obi oji ọmasị n'obi ọzụọ ọrị wega abịa ọzụọ wetobuwe ọzụ onye agrola wee gbe so wega abịa oji oji masị ọzụọ wemetana wega abịa oji oji masị ọzụọ if you bo if you bo thief thief better part ọzụọ person wey dey call ọzụọ na no there cause war thief better pass us war like vera so lady of song abeg no start saga o oh. lady of song abeg no start saga o oh. abeg na abeg i dey abeg no start saga o oh. saga no fit you lady of song o saga no fit you you don climb well well o no be now you come start saga o although na wey you dey form say dem dey do saga dey do saga wey one dey dey wash wawa wash you understand me so no be one way be say you come go dey do saga say you dey vex on one person you dey vex on this no it's not done abeg lady of song as you all dey do dey go so everybody dey happy follow you see your brother see everything everybody dey happy follow you people are happy about what you are doing continue your good work lady of song continue even though say all of them dey insult you dey do anything just form say you no see them form say you no see them just dey do your good things dey go yeah that one for lady of song so the woman wey cry come out say they collect the baby for france man give that woman advice madam i no know where you dey for france we we we me wey dey talk to you so na france me it dey you understand me so nobody be small pikin for this world nobody anybody wey don come europe wey be say anybody wey don come europe wey don still take for europe They go know say before police europe police go collect your baby for your hand they not be one day collecting then they observe you then they monitor you for long time madam you wey dey collect the pikin you sure say you dey okay you sure say you you physically dey okay that woman mona ask that woman question o oh. that woman you wey dey you wey cry come out you dey cry say dey collect your baby for your hand you sure say you dey okay because you dey talk say your your husband go tell na your boyfriend or whether your husband go tell police make dem come collect your pikin that one na pure lie na pipo wey dey nigeria wey no know wetin dey europe na you go dey tell those kind lie no be pipo like we wey dey france man no fit go tell police say make dem collect pikin for woman hand or your collect am once e can never be done that one na pure lie madam woman wey born pikin for hospital man go go go tell police say that pikin wey that woman born more na collect am for hand na lie e no dey work like that. my sister we na see france we dey we know everything before france police go collect your baby dem dey monitor you dem dey see am say your way no clear your way if you look your eye you be like who dey smoke mana wàá ìwà òun kẹ̀kẹ́ ìfòne wò gógóró fòne Why wàá sùn wàá misbehave see eh may i use this opportunity to advise some women wey be say wetin una no dey do for nigeria una come dey do am for abroad see eh una never see anything una never see anything una wetin una no dey do for nigeria wey una come dey try for abroad so wey be say man go give una belle una no fit be before una know one thing una go for us all the name of una chop to go more money una wan chop to go more money wetin be like wetin no dey happen for nigeria wetin una mama no do una mama marry one husband born the old children for am una come europe come dey marry three husband dey marry four husband una europe born one pikin for one one man una europe dey born one pikin for one one man you go see say one woman go get four children three children for three father you go see dey do yaga dey go dey form say na big woman wey be say for nigeria those kind women dey dey dey disgrace them for nigeria those kind women shame no let dem talk but for europe because say europe dey give una small small money e dey give una no wetin europe dey give una una come dey misbehave we know say some men still dey fok up o oh. we know say some men just still dey fok up but una women must bear our mama bear follow our papa for africa na make dem fit marry dem our mama for africa dem bear follow our papa these days woman no wan bear again at all women no wan your bear again any small thing wahala don burst any small thing police i go call police for you any small thing you dey hear woman go dey tell your husband say you go call police for am eh woman man wey you born pikin for you go dey call police for am every time for what reason madam for what reason see eh, all dis single mothers wey dey europe eh, more na dey wise o oh. wey be say wetin una mama no do for africa una come europe come dey do am ah. una mama settle down born for una papa without no marry three husband una mama no marry three husband una mama born one pikin e born two pikin born three pikin born four pikin five pikin for one man but una go come europe una go say dis man fuck up una go carry una first dey say third mistake first mistake dem go bear am but second mistake no be say that one no be mistake again you carry first man you marry her you say that man no good you chase am you born one pikin you go carry another one again you say that second one no still good you go still born one pikin you still chase am you go marry the third one again you say the third one no still good you still chase am because of small small money wey dem dey give una my sister i must tell you na blood money you dey eat any woman wey dey that victim wey be say e dey carry women dey carry men dey come born one pikin for am e dey feel say e dey live life my sister na blood money you dey eat na blood money you dey eat my sister na don priest dey talk to you na don priest dey talk to you no be lie dey tell you i no know wherever you dey for europe any single mother wherever you dey because una matter i go come settle down and analyse una matter una matter single mothers i go come say some men are women bitter fine some men we know say some men dey beat women we know may i tell una one thing una wey be woman sometimes una go see una husband una go like am na dis europe i dey see am say women dey use their husband do boyfriend or use boyfriend take do husband some men dey wey be say their head correct don go dey toss una dey answer dem una dey find one way wey dey use caro eh, white una dey look for boys wey dey use caro white now they look for boy wey dey bleach wey be say dey carry dread wey dey use like me wey dey carry abolo now women no dey send us we wey dey carry abolo now dem no dey send us dem dey look for who dey carry dread e go dey sars e go dey use e go dey use am take dey draw dread like this all oh, your yoboro red and even kpare rere eh? that e brain nothing dey that e brain e go dey use am take dey rub e dread like this we are one bege eh? up the phone oh, your boro all oh, rub dread ogere even kpare rere one na go dey carry all those kind boys wey no get head una go carry boys wey no get head finish the next una come dey complain why una go dey complain because women for this europe na here i see am say woman go use the boyfriend take do husband use husband do boyfriend you go see man wey ready say he wan take off you no go love am you go see the one wey be say no one he never even ready eh you go dey love am when you know say this one you don really see the stash away ọ̀nà ẹlẹ́rìí náà fi àgbò wá you go even carry money give am say plan life e no go fit use the money plan life you dey hear me so you go give the boy money say take this money take plan life na lie e no go fit plan life you go buy jeans put for yansh dey form big boy dey form sin. dey form covercia. dey form all these things what what what shall it profit you see men wey be say una just dey use caro white una take dey deceive all these our women wey be say all those men wey dey use caro white wey take dey deceive all those our women see eh una own eh una still dey take time woman still dey take time i know say this our women their body dey pepper dem but all these our boys wey dey use carowana now dey deceive them. wey be say real men real men go dey talk to woman woman no dey answer her again real men go dey talk to woman go oh, dey fair caro white caro white and another thing i wan advise women another thing i wan advise women why women dey like boys wey dey lie why women dey like boys wey dey lie He say Italy women dey coordinate there self for their husband. No, may I tell you my brother, oh Emeka Sunday, why Italy women dey coordinate their self because the men dey pay us rent. Bros, I must tell you the lie. Most of all these women wey dey call dey zuo for France and eh, this na Italy most of them for come. All those women wey dey call dey zuo also, most of them na Italy dey for come. For Italy, my brother uh, Emeka Sunday, you say women wey dey Italy no dey misbehave fine. Why they no dey misbehave? Because say men dey pay us rent for here nobody dey pay house rent na government dey pay their house rent o for france na few people dey pay house rent government dey pay their house rent while women for germany government dey pay their house rent you understand me so where where where so if you look am if you look most of all these women why dem dey misbehave na because say government dey pay their house rent italy dem never dey pay their house rent o na men dey go strong o dey take off their their family so because of that one the woman feelings believes if he drive this man he go suffer well well dem get sense o oh. all these women get sense o oh. no fit say dem be ozuwa o oh. all these women dem get sense my brothers and sisters all these women get sense o no fit say dem be ozuwa o all those one wey dey italy na most of them come italy come here come dey zuwo most of them say bros if you come germany now you go see lazy people fair why dem lazy because government dey assist them why they no go lazy wey government dey pay their assets dey give them pocket money They must lazy so why they talk about italy na because say men wey dey italy they dey take care of their family well they dey pay they dey go work most of dem dey do shoroti take dey take care of their family most of dem dey go normal work dey take care of their family na make you see see say na make you see am say They no dey pursue those women no dey pursue them. o oh. na make those women no dey pursue them. see let me tell you something come france May you come carry that man wey you don born three children for carry one account france whether that relationship go last five years na then you come see dat woman wey dey lawyer for you since day you come bring e character e vampire character you come pack her come out wednesday e okwo na eriwezia okwo na eriwezia na so e be o so if you look money wey dem dey pay dem for france e make dem dey misbehave if you look france married women wey dey france dem fit count dem single mother wey dey france dem no fit count am one woman okay see that woman wey your command say dey collect im pikin madam you no check yourself well oh. oh, you think say you dey talk to illiterate Who you think say your command dey talk to illiterate before france government go collect your baby so shadow dey monitor you for a very long time so shadow dey monitor you for a very long time dem don know say your way no clear madam you be irresponsible wife madam anywhere you dey mona share this video go give am say don prince dey call am say na irresponsible woman ayoyo come out you say police eh, my my boyfriend go tell police make dem collect baby from her who you dey talk that stupid word you dey give na your family you dey tell that kind word give you dis na how those una come give after una don misbehave finish but una go dey give una family hundred euro make dem take support una see eh una wey dey nigeria parents wey dey nigeria wey dey collect money for single mother hand madam if you know say you get pikin for abroad e be single mother if you know say you get pikin for abroad na single mother e dey sell you money e no get husband for house madam no dey chop that money again na blood money you dey chop madam madam you dey nigeria you dey edo state you dey anywhere for nigeria your your your daughter dey italy dey france e dey germany e dey for single mother e born for three husband e no get one for house e dey send money come give you madam tell that your pikin say na blood money no wan chop blood money again na blood money na dey chop say don prince my first time here coming my first time here commenting miss k yeah miss k god bless you yeah na me be don prince yeah what is my name when i write my name dem make dem dey see am what my name what my name when i write my name what is my name people no know wetin dey call me my fans abeg what is my name before i start again what is my name i want to hear my name there hello my fans abeg before i start because i get many things i wan talk before i start what is my name na no gree my name don prince ah this woman eh don prince yeah don prince see there very soon all these my followers eh i don't know wetin i take thank you na all these my followers eh anywhere una dey eh Blessing will never finish in our house. Don praise. You see that the writer, these are my good followers. I know una too much. All these my followers, anywhere on a day, una no go jab bad man. If una be woman, una no go jab bad man. If una no, una no, if una no fit get man, that man, if you fit dey misbehave, God of Zion go straighten am to know say na na Don Priest follower na be this one. You understand me so? For real, for real, if for real, for real, if una get husband, that husband dey misbehave, I declare today we shall never misbehave again in Jesus' name. If una get husband, that husband dey misbehave. For real, that husband will never misbehave again. In Jesus' name, he must change to become good. Because these are our women, they need, they need, they need woman wey be say go dey take care of them well. These our women need more. We will handle them like, like prince. Handle them like princess. That's so. Handle them like princess. Up one way up, you go to, don't go use white finish. Cause they, cause they hold your dread. See, eh, if you not get those one where they rub dread like this, they don't get teeth for upstairs. Oh. If you not get male where be say that they always they use their hand, they cannot their dread like this. My brothers and sisters, my sisters i dey if una get any man wey be say dey always dey use am dey rub e dread for his ass anytime you see am say dey rub e dread dey hold e phone get out of mind say dat boy no level get out of mind say dat boy e no get wetin e go fit do you understand me so because dis heartbreak wey full france italy germany e do much imagine see the other house wey i go that day one woman get five children five husband dis woman dey fair good husband dey go fair e dey fair good husband five children five husband na life be that if that one dey nigeria ekpokpoka ya gbọ ni if that one dey nigeria im family go happy for am even some women dey even dey born give that give man for this europe their parents no even know the man for eye imagine the culpability hey, oh. imagine the culpability some some women go born give man the man the papa of the girl no even know the man for eye the mama no know the man for eye they never they never even call the man before you you come carry belle give for that man you come born for that man your family never know the man your family never know the gas wey for come your family never know the the man generation my sister mo dey careful for this europe old days so if una don dey reach sixty years una go come dey see the repercussion my sisters my sisters more dey careful for men wey dey jam more dey careful for men wey dey jam if una don reach sixty years una go hear am out o imagine now you get five five children five husband you don reach sixty years all those your children don don dey disgrace you don dey disgrace you for real those children will be disgracing you imagine your mama wey born you born for five children five husband you how you go dey look down your mama today your mama will born you born for five hours man how you gonna look at your mama today my people more na dey share this video una no dey share this my video una no dey share this my video they pay me say this topic why they dey give una so many people need to learn many women need to learn many women need to learn you know if they use your boyfriend take do husband use your husband do boyfriend you e know they work like that men wey no sabi if if women they like man where they last well mo na e burst me i get this one i will give you give your husband if you give that your husband he go knock you where. Now maybe be don prince what is my name don prince Now me call my Now my regime be this I fear where here if you know say you be woman wey like that thing where where you want me man dey knock you where. and that man you see say that man no they they quit. They come him boss me i will treat her for you if i treat her for you say no work Call that video come, come tell dem say see what wetin don prince give me no work for real come take come live video say see wetin the priest because many women love some men because of them they no dey knack them well they no come love them many women love okay imagine